dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu erike bagira ubusa uri i kigali erike mikoro ni yawe etienne karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo mu kiganiro cya none turagaruka ku munsi u rwanda rwizihizaho isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu rwibohoye ni umunsi uba buri tariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka ubu tubagezaho ikiganiro warabaye turareba uko wagenze nk'uko byumvikana muri ako karasisi k'abasirikare n'abapolisi hari kuri sitade amahoro mu mujyi wa kigali uyu ni umunsi abari ingabo za rpa zabohoyeho u rwanda zihagarika jenoside ni umunsi waburijemo umunsi u rwanda rwaboneyeho ubwigenge kuko itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi buri mwaka itakizihizwa buri mwaka kuva muri mirongo cyenda na kane fpr inkotanyi ikimara gufata ubutegetsi ubutegetsi buriho buvuga ko itariki umunsi u rwanda rwaboneyeho ubwigenge butari ubwigenge bw'abanyarwanda bose kuko hari igice cy'abanyarwanda cyari cyarirukanywe mu gihugu ni ukuvuga bo mu bwoko bw'abatutsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ariko nabo ntibemera uyu munsi wo kwibohora kuko basa n'abawuharira fpr inkotanyi bakavuga ko iwishimira kuko ariwo yafashiyeho ubutegetsi ihiritse ishyaka mrnd kuri izo mpande zombi rero ninde uri mukuri ninde utakurimo muri iki kiganiro turareba ibyaranze uyu munsi wo kwibohora nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu turanakomoza ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge uko gihagaze nyuma y'icyo gihe u rwanda rwibohoye kuri iyi nshuro ubutegetsi bukomeza kugaragaza ko intambara y'amasasu yarangiye ubikiri imbere ari ukwita ku mibereho y'abenegihugu niyo mpamvu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi u rwanda rwatangije gahunda yo kubakira abatishoboye imidugudu y'icyitegererezo n'ibindi bikorwa remezo biyunganira igataha ku munsi wo kwibohora aha twavuga umudugudu wa rweru watujwemo abavuye mu birwa bya sharita n'amazane mu bugesera umudugudu wa horizo mu karere ka muhanga mu majyepfo y'u rwanda n'umudugudu wa karama mu mujyi wa kigali watashywe muri uyu mwaka reka mbajyane karama mu mudugudu watashywe habura umunsi umwe ngo u rwanda rwizihiza umunsi wo kwibohora twumve meya w'umujyi wa kigali marie chantal rwakazina atangira atubwira imiryango yatujwe tubashimiye cyane inkunga leta yaduteye tukaba twabashije gutuza neza imiryango magana abiri mirongo ine yo mu mujyi wa kigali yaje ivanwe mu bice bitandukanye by'umujyi bifite imiturire mibi byiganjemo aho dukunze kwita mu manegeka by'umwihariko nyakubahwa perezida wa repubulika turabashimira cyane ko n'imibereho myiza irambye y'iyi miryango yatujwe ndetse n'iy'abasanzwe batuye hano karama yitaweho muri iki gikorwa twasuye irerero ry'abana rizakira abana basaga ijana na mirongo inani amashuri abanza n'ayisumbuye y'icyitegererezo twasuye azakira abana bagera ku gihumbi n'ijana ibikorwa by'ubuhinzi n'iby'ubworozi bw'inkoko bizamura ubukungu bw'imiryango yatujwe muri ya mudugudu w'icyitegererezo umuhanda wa kaburimbo w'ibirometero birenga birindwi uhuza ruriba na nyamirambo ukaba uzanafasha umujyi wa kigali kugabanya umuvundo w'imodoka wabaga ku giti cy'inyoni na nyabugogo nyakubahwa perezida wa repubulika ibi bikorwa byose bifite agaciro kabarirwa muri miliyoni muri miliyari umunani z'amafaranga y'u rwanda ntidushidikanya ko bizazamura imibereho y'abatujwe muri uyu mudugudu mushya wa karama ndetse bikanazamura ubukungu bw'aka gace karaka icyaro mu mujyi wa kigali turashimira abagize ingabo z'u rwanda twafatanyije muri iki gikorwa nubwo tuzi neza ko ari byo bisanzwe bibaranga turabashimira ubuhanga ubunararibonye ubwitange bidasanzwe batugaragarije muri iki gihe cy'amezi atandatu nyakubahwa perezida wa repubulika turashimira abaturage bumvise iyi gahunda y'umudugudu w'icyitegererezo bakayishyigikira bakimuka mu manegeka bagatuzwa neza tutibagiwe kandi n'abaturage basanzwe ba hano muri aka gace ka karama bakiriye neza bagenzi babo baje gutuzwa hano iyi gahunda y'umudugudu w'icyitegererezo mu mujyi wa kigali iziye igihe kandi itubereye urugero rwiza rwo kwimura no gutuza neza abaturage bacu batuye nabi cyangwa batuye mu manegeka kugira ngo batuzwe neza nta kwibohora kurenze uko mu mujyi wa kigali nyakubahwa perezida wa repubulika reka noneho twumve umwe mu batujwe aha hahawe akazina ka noruveje aravuga mu izina rya bagenzi be murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ngewe uhagaze hano imbere yanyu nitwa mukangira mariya narintuye mu mudugudu wa kiruhura akagari ka nyabugogo umurenge wa kigali akarere ka nyarugenge nyakubahwa perezida wa repubulika ahantu narintuye hari amanegeka mabi narintuye hagati ya ruhurura imwe yanyuraga inyuma yanjye indi ituruka haruguru igakata haruguru y'inzu nyakubahwa perezida wa repubulika iyo imvura yagwaga yaba ari nyinshi yaba ari nkeya ngewe yose yanyagiraga kubera ko ngewe imvura yagwaga ngasohoka ngafata akadobo nkajya kumena amazi mena hirya iyo imvura yagwaga ndahari imvura yansangaga mu nzu nabaga mfite ubwoba yuko imvura iransanga mu nzu n'imfubyi nasigaranye tugapfa tugashira ariko nyakubahwa perezida wa repubulika ndagushimira kuko wantekerejeho imana yo mu ijuru nyakubahwa perezida wa repubulika turakwizeza ko twebwe wakuye mu manegeka hamwe na bagenzi banjye twishimye cyane twanezewe umukuru w'u rwanda paul kagame muri iki gikorwa yavuze ko iyi ari gahunda izahoraho yo gukura abaturage mu bukene ariko anabasaba gufata neza ibikorwa remezo perezida kagame akomeza gushimangira ko buri munyarwanda agomba kugira ubuzima bwiza abantu bari batujwe nabi cyangwa batuye nabi ahantu ubundi hadakwiye kuba hatuwe ndetse ku buryo bimwe byagiye bihitana ubuzima bw'abantu cyangwa se byari kuzahitana n'ubuzima bw'abandi mu gihe kizaza ni ibikorwa rero byiza twabonye nta cyajyana neza n'uwo munsi wo kwibohora kurusha ibi bikorwa ibikorwa biteza imbere imibereho myiza y'abaturage ibikorwa by'amajyambere nta cyabiruta muri ubwo buryo abaturage rero n'abayobozi bose bari hano ibikorwa nk'ibi biba bidusaba gukora byinshi birenze ibi twabonye ni urugero rw'ibindi byinshi dukwiriye kuba dukora ikindi byatanzeho urugero ni ubufatanye ubufatanye bw'inzego za leta uruhare rwa leta ariko n'ubufatanye hagati ya leta n'abaturage ubwabo twifuza ko n'uwari ufite intege nke uba wagejejweho ibikorwa nk'ibi umudamu wari umaze kutubwira inzu yabonye yahawe hamwe n'abandi ubu ni ukuvuga ngo nicyo twifuriza abanyarwanda bose bataragera kuri uru rwego rwo kuba batuye ahantu heza cyangwa batuye neza uko tugenda tugeza abanyarwanda ho ibyo bikorwa umuvuduko wabyo ujyana nanone birumvikana nta mikoro tuba dufite ariko amikoro agenda yiyongera kandi cyane cyane yongerwa n'ibyo abaturage ubwabo mu bushobozi bwabo buke nabo bashobora gutanga nk'umusanzu kongera kuri ibyo ngibyo ubwo rero harimo kubakangurira ubwanyu uruhare rwanyu uruhare rwa buri wese uko ashoboye kose urwo ruhare rurahari kandi rugomba kuhaba bigahera ndetse nk'ababonye amacumbi meza yashimwe birabanza bigahera ko abari muri ayo macumbi babanza bakayafata neza ubwayo amacumbi ntakabasenyekireho muba mufite mu bushobozi bwanyu kugira icyo mukora kugira ngo amacumbi atabasenyukira hejuru bikadusubiza inyuma wa wundi wari wabonye icumbi utari urifite bikamusubiza aho yari ari ibyo mubifite mu bushobozi bwanyu ntabwo ari ugufata neza amacumbi gusa nk'urugero natanze namwe mukwiriye kwifata neza muri ayo macumbi ntabwo wafata ikindi kintu neza wowe utabanje kwiheraho reka noneho twerekeze kuri stade amahoro ahabereye umuhango wo kwibohora nyirizina witabiriwe n'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u rwanda mu bakuru b'ibihugu bagera kuri barindwi bo ku mugabane wa afurika bitabiriye uyu muhango ku nshuro ya mbere nk'uko byajyaga bigenda mu bindi bihe ubu nta muperezida n'umwe wo mu karere wagaragaye i kigali mu ijambo rye ku munsi wo kwibohora perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko urugamba rwo kwibohora rwari ngombwa kandi nta cyari buruhagarike This fight was necessary and indeed unavoidable. If there will ever be uru rugamba rwari ngombwa kandi rudashobora kwirindwa nibiba ngombwa ko twongera kurwana tuzabikora icyerekezo cy'ubumwe n'ubutabera byatumye habaho inkunga ikomeye kubera ko babonaga ko ari ngombwa bijyanye n'umutima wa kimuntu ariko ikimenyetso cyashyizwe mu bikorwa bitari mu magambo mu myaka makumyabiri n'itanu ishize twakoze uko dushoboye mu gutegeka tugendeye ku mitekerereze y'icyo twarwaniraga we have done our best to govern according to the liberation ideals that we fought for.
perezida w'u rwanda paul kagame kandi yashimiye abitangiye igihugu mu rugamba rwo kwibohora baba bariho n'abatariho abanyarwanda n'abandi babafashije Our army and those others who supported it lived, ingabo zacu died, n'abandi bazifashije country, ababayeho those n'abapfuye bitangira igihugu cyacu abakiriho bakomeje kugikorera mu bwitange n'umurava turabashimira devotion. We thank you. Many other liberation fighters are abandi benshi barwaniye kwibohora nabo turabibuka gusa kubera ko ubwitange bwabo bwagaragaye nyuma ultimate sacrifice. Where did humanity, the humanity and heroism come from? The answer is simple. We believe nihe in
ubumuntu right ubutwari byaturutse as one igisubizo kiroroshye conviction.
twemeraga uburenganzira bwacu ku gaciro nk'abanyarwanda The liberation is iyo myumvire niyo yabaye intandaro yo gutangiza urugamba rwo kwibohora intego yari ukubaka u rwanda n'uburenganzira bungana kuri bose mu yandi magambo repubulika mu gisobanuro cya nyacyo
the republic in the real sense. For decades and decades, Rwandans were mu myaka n'imyaka abanyarwanda bafatwaga nk'ibikoresho bagakoreshwa bagacibwamo ibice n'uwariwe wese by'umwihariko abanyabubasha anyone, ntibizasubira ukundi the powerful. It won't be anymore.
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo ijwi rya amerika turarebera hamwe umunsi wo kwibohora ku rwanda ku nshuro ya makumyabiri na gatanu insanganyamatsiko iragira iti kwibohora isoko yo kwigira muracyumva eh bagira ubusa none se abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bo babona batuye umunsi nibyo etienne karekezi abaza perezida w'ishyaka fd inkingi ishyaka ritaremerwa gukorera mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho murihanganiraho umurongo wa telefone utagenze neza madame victoire ingabire eh, u rwanda uyu munsi rwizihije umunsi wo kwibohora eh, imyaka makumyabiri n'itanu ishize ingabo za fpr zifashe ubutegetsi mu rwanda ni umunsi ubaye eh, mumaze hafi umwaka muvuye muri gereza ni umunsi kandi ubaye nyuma y'imyaka mirongo itanu n'irindwi u rwanda rumaze rwigenga mwe uyu munsi mwawakiye mute mwawizihije muti murakoze uyu munsi mm, nk'uko nabikoze ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ni umunsi wo kuzirikana amateka akomeye igihugu cyacu cyanyuzemo kuko igihugu cyacu cyanyuze mu mateka akomeye mabi yakomerekeje umutima w'abanyarwanda ku buryo usanga iminsi nk'iyi abanyarwanda kugeza ubu batarabona umunsi bahuriyeho umwe arakubwira ati igihe itariki ya mbere z'ukwa karindwi ingwa neza undi ati itariki ya kane z'ukwa karindwi n'ingwa neza ugasanga ari ikibazo gikomeye cy'amateka tugomba kwakira tukayemera uko ari ariko tugakuramo amasomo atwubaka atuma noneho twubaka ikintu duhuriyeho bwa mbere duhuriye ku gihugu amateka yo ni amateka nta n'ushobora kuyahindura wayagura uko ushaka ntushobora kuyahindura ariko igihugu gihoraho ubutegetsi buraza bukagenda igihugu kigahoraho n'amateka yacyo bavuga ngo twari dukwiye kugira amateka kugira ikintu duhuriraho twubaka gihuza abanyarwanda bose aho iteka duhura mu bintu igitanya usanga uyu munsi bamwe barareba hariya abandi barareba hariya uyu munsi hari abishimye uyu munsi hari abababaye mu kanya yari umaze kugeza mesaje ati njye uyu munsi nayo ndimo nirukanka mu karera mu ishyamba mpondera tanzania ntabwo wambwira ngo uwo munsi nawe rero kumva ni ikibazo gikomeye cy'ibikomere abanyarwanda bafite ku mutima ibyo muvuga birasa nk'ibihura n'itangazo mwakize ahagaragara muvuga ko itariki ya kane nyakanga mirongo icyenda na kane itabaye iyo kubohora igihugu ahubwo yabaye iyo kuboha demokarasi y'abanyarwanda ni itangazo ry'ishyaka rya fdu inkingi mubisobanura mute nk'uko nari maze kubivuga ni amateka anyuranye kuri munyarwanda abanyarwanda afite uko ayakira umunyarwanda afite uko ayabona ntabwo rero abanyarwanda bamwe baravuga ati muri ubu kureba efuperi afata ubutegetsi ntitwitangiye ntituri mu gihugu turi hanze turi impunzi urumva ko uwo muntu kumubwira ngo yabimugoye biramugoye biramugoye kubyumva no kubyakira ariko cy'uko uri muri efuperi umuntu watashye yari amaze imyaka mirongo itatu hanze nawe yumva yishimye niyo mpamvu uvuga nti ni ikibazo gikomeye ko abanyarwanda mu by'ukuri dukwiye gushaka aho duhurira amateka mabi akatubera amasomo ariko tugashaka icyiza duhuriraho twubaka igihugu cyacu kiduhuza nk'abanyarwanda none se ku bwanyu muri fdu inkingi icyo kintu cyahuza abanyarwanda nibwira ko ari nawo murage wahabwa ababyiruka bakiri bato nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu fpr ifashe ubutegetsi nyuma y'imyaka mirongo itanu n'irindwi u rwanda rubonye ubwigenge rwakuye ku bubirigi bwabukoronizaga umurage mubona ni uwuhe umurage mbona ni uko twubaka igihugu kigendera ku mategeko abanyarwanda bose bakagira uburenganzira bumwe ku gihugu ntihagire umunyarwanda wongera kuba hanze yitwa impunzi ntihagire umunyarwanda wongera kwitwa umwanzi w'igihugu twese turi abanzi b'igihugu tukaba mu gihugu cyacu abashaka kuvamo bakakibaho abashaka kuguma hanze bakaguma hanze batari impunzi batabirukanka ntawe ubahiga ntawe ugira uti ku buryo umuntu wese avuga ati duhuriye ku gihugu duhuje inyungu ku gihugu cyacu twese twubake igihugu cyacu ibyo ariko igihugu cyacu tucyubatse ku gihugu kigendera ku mategeko ntihagire umuntu urenganywa tukagira uburenganzira bumwe haba mu bukungu haba muri politike twese tukareka imbere y'amategeko nsubiye gato inyuma madamu ingabire cyane nshingiye ku buryo aya matariki yombi yumvikana ku banyarwanda baba abakuze ariko cyane cyane ku bakiri bato n'ababyiruka bitera urujijo ndavuga itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi n'itariki ya kane y'ukwezi kwa karindwi ikibukwa ku bwanyu mwumva ababyiruka bitabatera urujijo ku buryo bibaza icyo mu by'ukuri aya matariki asobanuye ni byo koko biteye urujijo niyo mpamvu ngewe nsanga abayobozi b'igihugu cyacu bagombye kwemera ko igihugu kikabaho igihugu kibaho kikagira ubuyobozi ubuyobozi ariko bugira igihe bumara bukagenda igihugu kikagumaho n'amateka kikagumaho niyo mpamvu usanga mu by'ukuri hari umunsi itariki ya mbere z'ukwa karindwi ni umunsi u rwanda rwipakuriye abakoroni ni umunsi utazongera kubaho na rimwe ubuyobozi bw'igihugu bwo buzahora busimburana ariko abakoroni ntibazongera gukoroniza u rwanda na rimwe u rwanda rwabaye rwarigenze bimwe bizima ntibizongera kubaho ariyo mpamvu uvuga nti ni itariki mu by'ukuri ariyo yagombye gushyirwamo imbaraga kuko nta muntu uzongera gukoroniza u rwanda w'umunyamahanga ntawe naho ubundi butegetsi nk'uko wabivuze ku bwa habyarimana kugira itariki ya gatanu z'ukwa karindwi uyu munsi ni itariki y'ukwa kane z'ukwa karindwi ubundi buzaza itariki buzizihiza ubutegetsi buraza bukagenda niyo mpamvu rero ubundi itariki twagombye kwandika mu mateka akomeye abanyarwanda bagombye gutekerezaho no guhuriraho ni umunsi abazungu byabaye bimwe bizima bitazasurwa bitazongera kubikora u rwanda none madamu victoire ingabire turebye amateka y'igihugu tukareba n'umurage cyane cyane abakuru basigira abato n'indangagaciro zigaragaza ku banyarwanda mwe mbasabe ubutumwa bageza ku bayobozi b'igihugu ku ruhande rumwe eh, ku banyapolitiki batavuga rumwe na leta ku rundi ruhande no ku munyarwanda uwo ari we wese ni ubuhe mwatubwira umunyarwanda wese ni ukutaba imbohe z'amateka amateka yacu tukayemera uko ari tutayagoretse ku mpamvu za politiki tukayemera uko ari akatubera ngo bashaka kugezaho cyangwa bashaka ko bitamenyekana cyangwa bavuga uko bitagenze bitazongera kubaho kuko kubiryamisha cyangwa ukabigoreka cyangwa ukabitwikira ntabwo aricyo gisubizo igisubizo ni ukugira ubutwari bwo kubireba mu mazi ukavuga ati amateka ni mabi bitwarenyuzemo byabayeho tubikora nk'abanyarwanda tubasubizamo icyo rero nabwira urubyiruko cyane ni uko rwa ntabwo rwakuranga cyane ku kibi ibibi n'abantu mu rwanda birazwi amacakubiri y'abari mu rwanda arazwi urubyiruko kwirinda ibyo rugashyira iteka inyungu igihugu cyazo imbere rwiyubaka rushaka ibyubaka igihugu ngasaba abanyepolitike nabo kudashyira inyungu zabo bwite imbere ari abo muri opozisiyo ari abaje ku butegetsi kugerageza gushyira imbere ya byose inyungu z'igihugu kurusha inyungu zabo bwite buri wese yirengera ku ruhande rwe abayobozi b'igihugu cyacu nabasaba kudakomeza kureba abantu bo muri opozisiyo nk'abanzi b'igihugu bakumva ko turi abantu babereyeho kubacyamura kugira ngo utari ku murongo bigende neza mu buyobozi atari ugutukana mu gucyamura ubuyobozi ari ugufatanya gutekereza ku bisubizo n'umuti w'ibibazo igihugu cyacu kirimo kuza gutukana cyangwa gutekereza gusenya ibyagezweho cyangwa ntabwo igisubizo ari iki igisubizo ni ugushaka dusigasire dute ibyagezweho kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu hari ingingo mukomojeho madame victoire abantu benshi badakunze kuvugaho rumwe nayo ni nka politiki ikijyanye no guteza imbere inyungu z'igihugu kuri mwe murebye u rwanda aho ruhagaze muri iki gihe n'amateka rwanyuzemo iryo jambo rishatse gusobanura iki nanone twumvikana cyane ku bakiri batoya inyungu z'igihugu cyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ko maze iminsi ndi gutegura ndi kureba ubukungu bw'igihugu cyacu uko buzamuka mu gihe ntareba imyenda tuzasigira urubyiruko urubyiruko rwugarije ikibazo cy'ubushomeri ndavuga niyo myenda twa igihugu cy'ubutaka nibatekereze mu nyungu z'igihugu kuko hazaza kuri ubwo rubyiruko ayishyire mu mishinga izamura urubyiruko aho gukomeza kubaka amazu ahambaye cyane atagize icyo akorerwamo atagize icyo amara usibye gutanga isura nziza ko igihugu cyateye imbere kandi nyamara urubyiruko rurimo rucupira kandi urwo rubyiruko ruzasigara rwishyura iyo myenda igihugu kirimo gifata n'urugero nari ntanze rwo gutekereza mu nyungu z'igihugu aho twitekereza wowe uriho uyu munsi utari gutekereza igihugu cyagisigaye hari kimwe mu bibazo abanyarwanda cyane cyane abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bakunze kugarukaho kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda muri iki gihe ndavuga imyaka makumyabiri n'itanu ishize uh, ingabo za fpr zifashe ubutegetsi mu rwanda n'imyaka mirongo itanu n'irindwi u rwanda rubonye ubwigenge rubukuye ku bubirigi mwe iyo mureba igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda musanga gihagaze gite ni ikibazo cy'ingorabahizi ni ikibazo kirimo gukemurwa mukibona muti
ni ikibazo cy'ingorabahizi ariko ntavuga ko kidashobora gukemurwa burya ahantu hose hari ubushake nta kibazo na kimwe abanyarwanda b'iki gihe bakunda gukemura mvuze kuvuga nta banyarwanda b'iki gihe nta kita cyo kureka kizajya ku ruhare rero hari ubushake ubwo bw'ubwiyunge twarukorera kandi tuzabigeraho ariko iyo urebye nko muri iyi minsi iyi minsi ibaye umaze kuvuga umunsi wo kuva mu bukoroni umunsi w'ubwigenge n'umunsi wo kwibohoza nabyo bituma hirya no hino inyandiko zagiye byandikwa iby'abantu bagiye bandika ibyiyongero by'abantu bikagaragara neza ko dufite ikibazo ibikomere bikomeye mu mutima kuko nayaguzwe haravuga ati uriya munsi twebwe igitari cya mbere twa karindwi nibwo twishwe bamwe mu muryango wacu barishwe abandi barahunga rero icyo gikomere ntikirakira abandi bati uyu munsi efuperi iziza wo kwibohoza bahishwe twari mu bihunga urumva ko ibikomere bikomeye ni urugendo rukomeye ariko bisaba ubushake bwa politiki birasaba ko twemera guhuza amateka uko ari tukayakira ubundi tukemera kugenda umujyi umwe uko twubaka igihugu kimwe ndabashimiye cyane madamu victoire umuhoza ingabire perezida w'ishyaka fdu inkingi ku bisobanuro muduhaye ku bijyanye no kwizihiza tariki ya kane y'ukwezi kwa karindwi umunsi wo kubohora igihugu no kwizihiza itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umunsi u rwanda rwabonyeho ubwigenge tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri murakoze cyane yego nawe murakoze nk'uko natangiye mbababwira kwibohora byabaye mu nzego zose ku bumwe n'ubwiyunge imibare iheruka igaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri kuri mirongo icyenda na kabiri n'ibice bitanu ku ijana ariko hari makumyabiri na babiri ku ijana bashobora gukora jenoside babaye urwaho makumyabiri na barindwi ku ijana bakibona mu ndorerwamo y'amoko naho makumyabiri na batanu ku ijana bo baracyarangwa n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside bwana fideli ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yakoze ubushakashatsi avuga ko bikiri ikibazo ariko kidakomeye ubwo bushakashatsi cyo bwatugaragarije bararega ababyeyi n'abakuru ko hari abakibinjizamo ngo bariya natwe bariya ni bariya twebwe turaba uritondera aba mwana urajya witondera aba mwana wanjye urajya witondera aba kuko abana bo barabivuga rwose babivuga ukuri ati yewe iwacu barambwiye ngo eh, abantu bameze batya ngomba kubitondera ngo kandi naba naba urumva haba hatangiye kuzamo twebwe n'abariya I- ikindi hari ikibazo cyo kutabwiza ukuri bamwe mu bagize umuryango cyane cyane abana batoya eh, ku bibazo bikomoka ku mateka mabi u rwanda rwanyuzemo by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi Eh, aha hari abantu bagifite ikibazo cyo kubivuga no kubisobanura biraremereye ntabwo byoroshye kugira ngo umubyeyi cyangwa undi muntu ukuze mu muryango yemerere umwana umubwize ukuri birakomeye ariko rero ingorane birimo guteza ni uko hari abantu bafunze n'urugero akaba yarafunzwe yarakoze jenoside ariko akanangira ku musozi niwe mu rugo hagasigara inkuru y'uko ari abamugendaho ari ba runaka bamufungishije umwana agakurana ibyo nabyo twatangiye tubonamo aho bigeza abana ku kumererwa nabi bikabashora no mu byaha byo gushaka kumva yuko barwanira ishyaka ababo ndetse bamwe bakajya mu byaha birimo n'ubwicanyi abatabishoboye akaba yabirangije mu mutima icyamunaniye ari ukubura intege z'amaboko kugira ngo abikore gusa hari abatanga ubuhamya wumva kubwira ati yewe nahigiye kujya mu gisirikare kugira ngo nzabone imbunda gusa kugira ngo nanjye mbone icyo nikorera nyuma akazageraho yageramo bikamunanira ntibimukundire hagati aho yazagira amahirwe ubwo uwubivuga n'uba yamaze kugera ahantu noneho yamaze kumenya ukuri ubwo buhamya bugenda bugaragara mu bushakashatsi tugenda dukora ariko wakwibaza noneho ibikiri muri wa wundi utaragera aho ngaho utarabivuga harimo n'ibindi byo kuglobaliza aho bamwe mu barokotse jenoside baganirira abana bakabumvisha yuko uwitwa umuhutu abahutu ni abantu babi ni abicanyi murabamenye mubagendere kure kubera ibyo bisigisigi by'amateka mu rwanda haracyagaragara aho bigoye gushakana ku badahuje amoko ubu ni ubuhamya bw'ijwi rya amerika yakusanyije mu bihe bitandukanye nakunze umukobwa ukunda ari umunyarwandakazi mu batari ba bandi twita abahejwe inyuma n'amateka hazamo ikintu gikomeye arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera njyewe ndagukunda cyane rwose arambwira ati ariko nubwo nkukunda nkukunda urudashoboka kuko ababyeyi barankunda bigeza mu isaha z'igicuku umukobwa araza arambwira ati dore uko iwacu bangize bamukubise ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho mu bana bato barakundana ariko abantu bakuru ntabwo bishoboka njye niko mbibona kuko njyewe ubwanjye nigeze kubwira umukecuru mu buryo bwo gutebya nabwira si umukecuru ujya kubona ukabona nkuzaniye umukobwa w'umuhutu arambwira ati nyine nta kundi nabigenza ariko wabunzaniye inzigo nzi umukobwa wakundanye n'umuhungu igihe kinini umunsi yafashe gahunda yo kujya iwabo ise yamubajije ati se uyu muhungu ni ni uwo kwa nde ise asanga azi iwabo w'uwo muhungu ko ari abahutu icyo yamukoreye se amubwira ngo ntuzongere kumugarura hano kandi umukobwa we n'uwo muhungu bari baramaze gutangira gupanga ibirebana n'ubukwe kuva umunsi nibwo byahagaze nyine umukobwa ashakira ahandi yewe nakundanye n'umukobwa noneho ngeze kuri iniverisite nawe yarangije segonderi icyo gihe araza arambwira ati rero ati bya bintu ati ndabona bitari gukunda Hmm? ndamubaza se byagenze bite arambwira ati ntureba umugore wa anko yaje aza mu rugo a- arababwira ati uyu mukobwa ari gukundana n'umuhungu ati ubwo nawe urabyumva mbega ati ubwo nawe urabyumva none ndamubaza se wansobanuriye neza ushatse kuvuga iki arambwira ati nyine ati ubwo tajya ntiwambwiye ko wavukiye ngo iburasirazuba i kibungo ati ubwo nyine ati ubwo nawe urabyumva ati nyine yazanyemo bya bintu by'amoko n'iki intumbero y'u rwanda ni ukureba imbere kandi amateka agasigara inyuma ntihazagire uwongera kuyoba amateka twayasize inyuma yacu tureba ahazaza twese hamwe nk'umuryango dukomeze rero dushyigikire izi ndangagaciro buri wese agire uruhare ku giti cye ndetse tubitoze n'abadukomokaho ntituzongere kuyoba haba na rimwe n'uwo ricitse akisanga yagaruye mu kanwa k'amoko agerageza kubisabira imbabazi kuko byaciwe no mu marangamuntu bavandimwe bacu ubu twagize ibyago dore gacaca yaberaga aha eh, abahutu batwimvare mumbabare mumbabare mumbabare nibagiwe mumbabarire ni ukuri mwo kunseka mumbabare ndi n'umusaza
inshuti bakunzi badusangira ijambo reka nsorezaho ikiganiro nari nabateguriye mbifuriza gukomeza kunogerwa n'ibihe murimo ndetse na gahunda zacu mwari na ehe bagira ubusa nawe utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose